radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri facebook na twitter mudukurikira kuri arobazi radiyo yacu naho kuri wa eshatu radiyo yacu vowa akadomo komu ni site yacu musangaho ibiganiro byacu byose hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
amahoro kuri mwe mwese mukurikiye radiyo ijwi rya amerika by'umwihariko muri iki kiganiro murisanga muragira muti uyu munsi twabahishiye iki tariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi gushize ikinyamakuru cyo muri zambia cyitwa the times of zambia cyasohoye inkuru ivuga ku ihohoterwa ry'abanyarwanda muri icyo gihugu mu nkuru yacyo cyavuze ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr muri zambia ryandikiye umuyobozi mukuru w'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka muri icyo gihugu irimumenyesha ko hcr ihangayikishijwe n'ihohotera abakozi b'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka bakorera impunzi z'abanyarwanda muri icyo gihugu muri iyo baruwa ijwi ry'amerika ifitiye kopi umuyobozi wa hcr muri icyo gihugu asaba urwego rw'abinjira n'abasohoka gukora iperereza kuri icyo kibazo no kumenyesha hcr uko bihagaze ariko iyo baruwa ikanasaba by'umwihariko ko amahame n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi yakubahirizwa mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twabatumiriye abatumirwa babiri bari budufashe gusobanukirwa icyo kibazo uko giteye ku murongo wa telefone muri zambia turi kumwe na bwana emile ndamukunda umwe mu banyarwanda bahungiye mu gihugu cya zambia amaze iminsi akurikirana iki kibazo turavugana amavo n'amavuko yacyo ukuri kw'ibiba ku banyarwanda bahungiye muri icyo gihugu n'icyo inzego zinyuranye za leta cyangwa izishinzwe impunzi ku rwego mpuzamahanga zikora kuri icyo kibazo bwana eli ndamukunda ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika
Eh, murakoze cyane kuduha umwanya ngo dutange igitekerezo kuri iyi ngingo nabanza gusuhuza bene wacu bavuga ikinyarwanda n'ikirundi babwira ngo ndakomeze kugira ibihe byiza
ye ubu ubundi aho ngaho twakabaye tuvuga tuti mwakabwangi
Ah, nimwace mabwanje kuko ni nimugoroba uyanza bwanje muri mu gitondo Eh, ubwo hano muri- hano muri amerika turi mu gitondo ubwo nyine nayobye eh, ngira ngo Okay, yeah, urabibona Emile rero ikaze mu kiganiro muri Sanga turi kumwe kandi na bwana Claude Gatebuke impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu ayobora ikigo African Great Lakes Action Network giharanira amahoro ubutabera n'uburumbuke bwana Claude Gatebuke ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku ijwi rya Amerika
Ah, murakoze cyane jeffrey mutagoma ndagushimiye kandi ntashimiye na kagwigwi ubu turi kumwe nawe ndamusuhuje mwembi ndabasuhuje n'abakurikiye iki kiganiro mukomere cyane twese dukomere dukomerane ikaze namwe mwese bakunze b'ikiganiro muri sanga aho muri hose hirya no hino ku isi dutangira ikiganiro tureba uko iki kibazo tumaze kuvuga haruguru cyifashe mu kanya ndaho ijambo bwana emile ndamukunda kagwigwi ariko reka tubanze tujye i kigali mu rwanda dusabe umunyamakuru w'ijwi rya amerika bwana eric bagira ubusa tubwire iriya baruwa ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ryandikiye leta ya zambia rivuga ko rihangayikishijwe n'ihohotera abakozi b'urwo rwego bakorera impunzi z'abanyarwanda muri icyo gihugu iyi baruwa yashyizweho umukono na madame pierrine ayala ahagarariye hcr muri icyo gihugu eric bagira ubusa tubwire uko bimeze impamvu kurenganywa kw'impunzi z'abanyarwanda bikozwe n'abakozi bashinzwe ibiro by'abinjira n'abasohoka nkwandikiye kubera impamvu zirebana n'akarengane bivugwa ko abakozi b'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka bakorera impunzi z'abanyarwanda ziri muri zambiya ku buryo buzwi amakuru ibiro byanjye biheruka kubona aragaragaza ko ikibazo cy'aba banyarwanda kimaze kurenga urugero rwakwihanganirwa mu gihe bakomeje kuvuga ko batotezwa no guhigwa bukware n'inzego z'abakozi zishinzwe abinjira n'abasohoka babaka ruswa ibindi bivugwa ku banyarwanda byerekeye kwibwa ibicuruzwa mu maduka yabo n'iyicwa rya bamwe muri bo baraswa n'abantu bitwaje intwaro batazwi ibyo bikomeje kuvugwa mu bitangazamakuru binyuranye byo mu gihugu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ryamenye ko impunzi n'abasaba ubuhungiro bafashwe muri ubwo buryo kandi rihangayikishijwe cyane nabyo ibi biraba mu gihe zambiya imaze gushyira umukono ku itegeko ryubahiriza amahame mpuzamahanga yo kurengera impunzi kandi yerekanye ko yiteguye gufasha abantu bahunze imvururu n'umutekano muke mu bihugu bakomotsemo ingingo ya gatatu y'amasezerano mpuzamahanga agenga impunzi yo mu gihumbi magana cyenda mirongo itanu na rimwe yerekeye kutavangura isaba ibihugu byayashyizeho umukono kuyubahiriza mu kudakora ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu idini cyangwa igihugu impunzi zikomokamo igika cya makumyabiri n'icyenda cy'itegeko rigenga impunzi ryo mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi kivuga ko impunzi zitagomba gukorerwa ivangura ryaba irishingiye ku gihugu cy'amavuko ubwoko igitsina idini inkomoko ubwenegihugu ibara ry'uruhu imyaka ubumuga imitekerereze imyemerere umuco ururimi imibereho gutwita kuba ushatse cyangwa uri ingaragu cyangwa urwego umuntu arimo mu byerekeye ubukungu hashingiwe ku birimo biba hcr yiteguye kuganira na leta yanyu no kubaha amakuru y'ibirimo biba mu buryo burambuye hagati aho hcr irasaba leta yanyu gukora iperereza ibibazo byose byagaragajwe no kutumenyesha ibyo murimo gukora kugira ngo ibyo bibazo by'ihohoterwa bikemuke ikindi turasaba guverinoma ya zambiya kumenyesha abakozi b'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka bose ibyerekeye amategeko agenga impunzi n'ibyo zambiya isabwa kubahiriza bijyanye n'amategeko mpuzamahanga harimo ibyo yemeye byo guha umutekano impunzi n'abasaba ubuhungiro ititaye kuho bakomoka cyangwa ubwenegihugu bwabo ahubwo ikubahiriza amahame shingiro y'amategeko arengera impunzi n'uburenganzira bwa muntu bwana eric bagira ubusa urakoze kudusomera iyo baruwa hcr yandikiye inzego z'ubutegetsi zishinzwe abinjira n'abasohoka muri zambiya reka tujye kuba bwana emile ndamukunda kagwigwi uri aho muri zambiya icyo kibazo cyatangiye ryari cyaje gite
murakoze kumpa ijambo iki kibazo ubundi kugira ngo gisesengure neza byaba byiza umuntu abanje kureba uko cyatangiye iki kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda ubundi cyatangiye cyangwa cyakomeye guhera muri bibiri na cumi na gatatu ubwo leta y'u rwanda ifatanyije na seri byashyizeho gahunda yo gukuraho ubuhungiro ku banyarwanda icyo gihe kugira ngo abantu bose bazi icyitwa sisesheni kurezi ikintu rero cyo gukuraho ubuhunzi ku banyarwanda kimaze kuba icyo ariko ntabwo cyabaye muri zambiya gusa cyabaye hose hari impunzi z'abanyarwanda barebwa nyine nuko yego komezaho
ubwo rero nubwo cyagenze gutyo ubundi hagomba gukurikiraho nibuze inzira eshatu hari inzira eshatu zagomba gukurikizwa urwa mbere ni uko mu gihe impunzi zikuriyeho ibyangombwa ziba zishobora gutaha mu gihugu cyazo ku bushake ibyo rero ntabwo byabaye kuko impunzi zakomeje kugaragaza ko icyo zahunze cyangwa se zitiyumva ko umutekano wazo wari zitizeye umutekano ku buryo zataha ni ukuvuga ngo icyo gutaha ku bushake ntabwo cyabaye hashobora gukurikiraho ko mu gihe impunzi zidatashye igihugu zirimo zambia ishobora kuguha ibyangombwa zigatura zigatura zifite ibyangombwa ibyo nabyo kuva muri bibiri na cumi na gatatu kugeza ubu ubona nta murongo wabyo ugaragara nubwo zambia itirukana impunzi ariko nta byangombwa zigira naho hava n'icyo kibazo cyo kuba inzego za zambia zihora zibirukana inyuma ni uko ni abantu babaho batagira ibyangombwa kuko ntibatuze ngo bahabwe ibyangombwa ni abantu batagira igihugu ubona nta mategeko yo kubarengera ahari icya gatatu mu gihe zambia ibonye ko batuza itabishoboye byashoboraga ko babashakira ibindi bihugu bishobora kubakira ibyo nabyo bikaba bitarakozwe ayo makosa rero niyo ashamikiyeho ibindi bibazo byose bigenda bivuka kuko impunzi zagiraga ibyangombwa biziranga ubu nta byangombwa bigira ziba mu makambi aho ubufasha bwa hcr ubufasha bwa leta bwahagaze kandi izo mpunzi zigomba kubaho wakwibaza ngo mu gihe nta muntu ugufasha uzabaho gute aho rero niho havamo ko zigomba kuva mu makambi zikajya gushakisha imibereho zigakubitana na za nzego zishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu ntabisaba ibyangombwa bagasanga ntabyo zifite ibibazo rero byose bishamikiye kuri uwo mwanzuro navuga ko wahubukiweho cyangwa se kuba bari umwanzuro utagezweho cyangwa ko wari umwanzuro wabayemo akagambane ariko hatitawe ku nyungu z'impunzi
reka mu kanya wenda turagaruka kuri icyo cy'uko bigenda n'ibibazo by'umwihariko birimo kuba ariko reka turebe kuri icyo cya sezeshoni clause cyangwa se cyo gukuraho ubuhunzi umwanzuro urafashwe hcr rawufashe biremejwe ariko mu by'ukuri impunzi zimwe ziravuze ziti ntabwo twebwe twumva twataha tuzaguma ahangaha zambia ntabwo yabirukanye arcr turimo tuvuga niyo yanditse uru rwandiko bigaragara ko irimo mu by'ukuri gusa n'ishaka kurwana ku bafite icyo kibazo ku mpunzi zitifuje gutaha arcr yazivuze biki by'umwihariko aho muri zambia zifata nk'impunzi cyangwa byaciriye aho ngaho bijya mu rungabangabo nta kigenda
aha nta sitati zigira ni ukuvuga ngo zibuka ngo izahoze ari impunzi ariko si ubu ni iki ubajije nawe izere ngo ko zahoze ari impunzi ubu ni iki kugira ngo nta gisubizo yashobora kumuha kuko umuntu nk'uko mwabisomaga no mu itangazo hashyizweho ubwayo ubundi hari amakosa niyo yashyiraho kuko yakuyeho ubuhunzi nta kindi kintu yateganyije ntabwo nzira byaciyemo twese tuba tubivuga ngo kuko leta y'u rwanda niyo yasabye icyo kintu ariko bigaragara neza ko uburyo cyakozwe cyahoyoye uburenganzira umuntu agira uburenganzira bwinshi umuntu aba akeneye kubaho aba akeneye gukora aba akeneye kwiga igihe afite abana bakiga aba akeneye kwivuza aba akeneye no gutembera ukaba mu gihugu ukajya mu kindi ibyo bintu byose kugira ngo bigerweho ni uko uba ufite ibyangombwa kimwe mu bibazo biremereye impunzi z'abanyarwanda cyangwa se zahoze ari impunzi z'abanyarwanda ni ukubaho nta byangombwa icyo bita nta dokima n'imwe wabona ibaranga ibaho kwiga usanga ari ibibazo gukora usanga ari ibibazo ubwo nk'uko ari bwo bimenyekanye cyangwa sisiteme itangiye kubyinjiramo iki kibazo kimaze igihe kinini abanyarwanda navuga ngo barakubititse barakubititse ni abantu buri munsi buri mwaka n'uvuga ngo babonye akantu ko gukora ntabwo umutima uba uri hamwe abavuga ejo cyangwa ejo bundi abinjira n'abasohoka baraza abantu bare kandi nabo bamenye ko nyine nta kivugira usanga donke nyine uburenganzira bw'impunzi z'abanyarwanda ntabwo rwose nta cyizere binatanga uretse ko wenda usanga bavuga bati haje leta nshyashya wenda iyi leta hari ikintu izabikoraho ubwo naje se bitangiye kubyinjiramo wenda icyizere kikazamuka kiti ejo hazaza hari icyagosohoka ariko ubundi uko ibintu byari bimeze kugeza ubu rwose ntabwo ntabwo ntabwo ubuzima bw'impunzi z'abanyarwanda byari bimeze neza habe na gatoya
mu kanya turajya kwa claude gatebuke ariko ndagira ngo nk'umuntu utari aho muri zambia nk'umuntu wumva icyo kibazo cyangwa ukibona mu itangazamakuru uduha ishusho muri rusange y'uko kimeze y'ibibazo abanyarwanda bafite twigeze kubikomozaho aho ngaho mu rwandiko ariko wowe urahari uri aho muri zambia sa nk'uduha ishusho y'ukuntu ibyo bibazo bimeze ibyabaye n'ingero
ubundi muri rusange hano hari abanyarwanda benshi bari n'ibyiciro bigiye binyuranyuranye hari impunzi zahunze mu myaka yashize zahunze muri kiriya gihe cya mirongo icyenda na kane mirongo icyenda na gatanu inyinshi zaje zivuye muri kongo izo urebye hari n'izo zifite ikibazo kinini cyane kuko nubwo hari impunzi zigenda zihunga mu minsi ya vuba bitewe n'ibibazo perisoneri ni kankeya ariko hari n'abanyarwanda baza binyuze mu buzima busanzwe baza gushaka imibereho aho rero umuntu agomba kubatandukanya n'impunzi zari zizwe zifite ibyangombwa ariko zikabyakwa hari ibibazo bombi bahuriraho n'abanyarwanda n'abarundi n'ibyo ariko ikibazo cyihariye cy'abo banyarwanda ni uko bo kugeza ubu tuvuge niba umuntu yaravuye mu rwanda aje gushaka imibereho aba afite pasiporo ubuzima bumunaniye hano muri zambia yaje muri afurika y'epfo afite ibyangombwa agenderaho ariko urumva uwo muntu wamuha ibyangombwa ni umuntu twita ngo ni sampatiye umuntu utagira urupapuro uragenda ugasanga abana kugira ngo babone ishuri hano ni ikibazo icyo gihe bakuraho ibyangombwa by'ubuhunzi zambia yari ifite abanyarwanda ibihumbi bine umubare wari ibihumbi bine kugeza ubu tuvugana bamaze kuba ibihumbi aho n'abarizaga vuba bambwira ko ari ibihumbi bitanu magana cyenda na mirongo hafi ibihumbi bitandatu abo bana bagenda bavuka biyongera mu mubare w'abana batagira ibyangombwa kujya ku ishuri ugasanga ni ikibazo ibisobanuro bahora babaza uwandi birangira niba umuntu abonye amahirwe akavuga ati mbonye uko nabona agashora ubuzima bwo mu nkambi ntabwo nabushobora ariko njye gushaka icyo nakora imigerasiyo y'ibindi bizenguruka zenguruka mu maduka ikabira bifashe ibyangombwa byabiriye ugasanga nta byangombwa agira wa muntu ntaho za ruswa zihera aho kugira ngo bajye kumufunga dukeya yari afite aratubaha ejo bagashikirwa bakagaruka ugasanga icyo kintu cy'ibyangombwa buri gihe giteza ibibazo none uretse n'icyo cy'ibyangombwa umuntu utagira igihugu kimuvugira ubwo iyo nta byangombwa ufite burya nta gihugu uba ufite ushobora kuvuga ngo abantu leta y'u rwanda bavuganira ni impunzi zahunze u rwanda turavuga ngo leta ya zambiya ngo irabafasha nta byangombwa zambiya irabaha na ba bantu bashaka kubahohotera kuko bazi ko nta kivugira babona aho bahera ugasanga uyu munsi umuntu araje aramufashe amutwaye amafaranga niba udafite amafaranga baragufunze ibyo ni ibibazo tubona buri munsi mu buzima bwa buri munsi hano muri zambiya uyu munsi umuntu bashobora kumufata inshuro eshanu yaba atabonye amafaranga yo gutanga ngo bamurekure agafunga ugasanga rero ibyo bintu byose kandi inyuma y'ibyo ngibyo reka mwe nk'urugero rwa hafi hari igihe kigeze kuba ibibazo by'umutekano aha ngaha nabyo tutamenya neza uko byaje abanyagihugu birara mu maduka y'abanyarwanda barabiza barabasahura so muri icyo kintu harimo ikibuga icyo gihe rero leta ya zambia yarabuze iti abantu basahuwe tuzafasha ni abantu bari bafite ibyangombwa bibemerera gukorera hano muri zambia bageze kuri ba banyarwanda bari impunzi bagasanga nta rupapuro na rumwe bafite kandi ibintu byabo byarasahuwe bigakumvisha akarengane no guhohoterwa biba byaragiye biba kuva kera umuntu yari afite akaduka yarishinzwe kugira ngo kugira ngo uba uri mu nzu ugere ku rwego rwo kubona akaduka ngira ngo buri muntu yumva uko bigoye baraje baragasabuye kubera ko nta cyangombwa na kimwe ugira kikuranga ibintu byawe bigiye gutyo burundu urahomba ubundi igihe rimwe rw'akarengane k'abantu
reka tujye kwa bwana claude gatebuke wumvise ibyo bwana emile ndamukunda avuze ati ari leta ya zambia ntituvugira ari hcr ntituvugira ubwo ga nimwe musigaye mwe muhirimbanira uburenganzira bwa muntu bwanagatebuke ikibazo nk'iki aho igihugu cyakiriye impunzi kizihinduka ni ikibazo mukunze kubona mu mirimo yanyu mukora yo guhirimbanira uburenganzira bwa muntu
ni ikibazo dukunze kubona akenshi kandi mbanze nshimire na kagwigwi izo inforomasiyo utanze kuko nibaza ko abantu benshi badakurikirana iby'uburenganzira bwa muntu badakurikira batamenya ibyo bibazo impunzi z'abanyarwanda ziri muri zambia zifite ndetse rimwe na rimwe hari n'igihe biba no ku mpunzi z'abarundi ariko cyane cyane iz'abanyarwanda n'iz'uruge zugarijwe icyo kibazo rero gisanzwe kibaho nkanjye nk'umuntu w'impirimbanyi uburenganzira bwa muntu nta n'ubwo ari ku banyarwanda gusa nkibona hari n'impunzi zo mu bindi bihugu urugero natanga ni nk'impunzi zo mu gihugu cya burma cyangwa bita birimani urebye iyo zigeze mu bihugu nka za tayilandi nazo zikurikiranwa na leta z'aho ngaho zikaba mu buzima bukakaye cyane bubabaje ku buryo rimwe na rimwe n'iyo abantu baharanira uburenganzira bwa muntu bagiye kubavugira bakajya muri ibyo bihugu nabo barabirukana ngarutse rero ku mpunzi z'abanyarwanda icyo kibazo ni ikibazo gikomeye kandi kitari no muri zambia gusa uretse no muri zambia wenda tuvuge ko ari muri afurika nubwo njyewe mbona ko zambia iri mu bihugu byibura bifite inzego bikurikiza inzego akenshi ibihugu byo muri kariya karere ko mu majyepfo ya afurika usanga ibyinshi bigerageza ugereranyije no mu karere k'u rwanda u rwanda rurimo uretse rero no muri afurika nabaha nk'urugero na hano muri amerika impunzi z'abanyarwanda zirakurikiranwa hari raporo yasohotse ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa mbere yasohowe na fbi urwego rwa amerika rushinzwe iperereza ku byaha byakorewe muri amerika fbi ndakeka benshi bareba amafilime wenda cyangwa bakurikira amakuru bazi icyo ari cyo ivuga ko impunzi z'abanyarwanda n'abanyarwanda b'abimukira bakurikiranwa muri muri amerika ikindi ni mu bihugu bitandukanye aho for example nko mu gihugu nka suwede bigeze no kwirukana umudipolomate cyangwa abadipolomate umudipolomate w'umunyarwanda bamuziza gukurikirana impunzi z'abanyarwanda no kubatera n'iterabwoba ibyo nabyo birimo muri iyo raporo ya fbi ivuga ko bashaka kwantimida no gukurikirana impunzi ariko bwana gatabuke ahangaha ni ni igihugu cya zambia n'inzego z'ubutegetsi muri zambia zirimo gukurikirana impunzi ni ubutegetsi ubwabwo niyo mpamvu nahereye kuri urwo rugero naguhaye rw'impunzi zo muri birimani ndi kuvuga ko ibyo bintu bibaho ko ubwo butegetsi buba nako ubutegetsi bw'igihugu impunzi zirimo bukurikirana impunzi ku by'u rwanda rero iyo urebye witegereje usanga atari ubwo butegetsi burimo kubikora ku bushake bwabwo kubera ko zambia ni igihugu mu bintu yewe nk'abantu naganiriye nabo bakora muri izo mu nzego interinasiyonari zaho no mu buyobozi bwaho bafite ikintu cyo kwishimira muri ishema ishema ryo kuba ari igihugu cyakira impunzi zambia yakiriye impunzi kuva kera ari izo muri afurika y'epfo ari izo muri za zimbabwe ari muri angola hari abantu bahunze muri za mirongo irindwi bakiri muri famiye zabo zikiri muri zambia z'impunzi hari abanyekongo abarundi abasomali abanyarwanda abanyetiyopiya hari amoko menshi y'abantu bahungiye muri zambia noneho iyo urebye rero ukuntu biruka ku mpunzi z'abanyarwanda ubona ko atari kubera ko atari atari ukwiruka ku mpunzi gusa ahubwo ni impunzi z'abanyarwanda aho rero niho ubonera ko iyo witegereje usanga harimo akaboko ka leta y'u rwanda niyo mpamvu narinzanye urwo rugero par exemple rwa fbi naho handi no mu bindi bihugu aho wenda batashoboye gukorana n'izo leta reka ibyo twe kubyemeza bwana gatebuke twe kwemeza ko ibintu tudafitiye gihamya wenda tubyite analize yawe ku giti cyawe uko ubibona ariko ntabwo ntabwo ijwi rya amerika ribyemeza kuko ntabwo tubizi
aho turi kumwe ijana ku ijana iryo ni isesengura hari ikintu bavuga mu cyongereza ngo isi walks like a duck talks like a duck quacks like a duck it must be a duck ngo niba igenda nk'igishuhe niba ikintu kigenda nk'igishuhe kikavuga nk'igishuhe kigasakuza nk'igishuhe burya kiba ari igishuhe niyo mpamvu ndi kugenda mbereka ku isi yose iyo uzengurutse isi ukagenda ureba ukuntu mu buryo bwihariye impunzi z'abanyarwanda zikurikiranwa ukareba uretse na zambire bo mozambique abantu bararaswa impunzi ziraraswa muri mozambique kasiye nta muhanga yaburiwe irengero revoka baramurashe revoka irindi zina rye ndaryibagiwe muri kenya muri kenya impunzi zaraharasiwe izindi ziburirwa irengero abantu nka rutembesa dusubije inyuma muri iyi myaka mirongo itatu ishize hari na ba Shonga n'abandi benshi ku buryo iyo urebye ubona mumfashe ijambo ry'ikinyarwanda harya ryitwa parone ni bivuga iki mu kinyarwanda ibintu bikurikiranye ariko aho bitandukaniye bwana gatebuke aho ibi bintu bitandukaniye ni uko abo ngabo izo ka uvuga zagiye zikorwa n'abantu rimwe na rimwe batazwi bindi bikiri mu iperereza ariko ubu turimo turavuga inzego z'igihugu ni abantu bakora mu rwego rw'igihugu bagira batya bakaka ruswa wasobanura ute ko igihugu cyakorera mu kindi abantu baraka ruswa abaturage barasenya amaduka y'abanyarwanda ibi bintu ni ibintu bikorwa n'abanyezambiya bwana gatebuke
ibyo bintu ariko bibaho ibyo bintu bibaho cyane ko leta ikorera mu yindi wenda cyane cyane iyo bagendeye ku kintu cya ruswa cyangwa ubucuti n'umubano mpuzamahanga ikintu kizwi ni uko muri iyi myaka yashize ubundi u rwanda ntabwo rwagiraga ambasade muri zambia icyo kiri mu bintu byahindutse muri iyi myaka yashize umubano wa zambia n'u rwanda ntabwo wari umeze neza ariko uko umubano wa zambia n'u rwanda ugenda umera neza kurushaho niko noneho na kondisiyo n'ibibazo by'impunzi bigenda byiyongera kurushaho icyo ni ikintu kigaragara ni bya bindi navugaga ko iyo ufashe ibintu ugateranya ugafata rimwe ukongeraho rimwe ubona kabiri aho rero niho niho nkomeza gushimangira ko iyo urebye cyane cyane mu bihugu bya afurika ko ari ahantu ushobora gukoresha ruswa ugakoresha corruption yo ku yo kuba wakwinjira mu bategetsi igihugu kiba gifite amafaranga menshi yo gutanga mu za ruswa icyo ni kimwe nongere ngaruke kuri icyo kintu cya ruswa mu bihugu hataba ruswa ariko haba ikintu gisa nka ruswa ibintu bya lobbying ibyo nabyo ni ibintu tubona ko leta y'u rwanda ikora niyo mvuga ko iba iri gukorera mu bindi bihugu urebye na hano muri amerika mfite ngewe za dokima n'amaresi y'ahantu leta y'u rwanda yishyuraga ngo babakorere lobbying ariko ntabyo ufite ariko muri zambiya ibyo ibyo ntabyo ufite muri zambia ntabwo byoroshye kubibona kubera ko niyo mpamvu tutabyemeza bwana gatebuke reka reka uretse gato emile hari abantu bamaze umwanya munini ku murongo wa telefone mu by'ukuri ndagira ngo bataducika ku murongo wa telefone hari bwana jean serge mandela na bwana uwimana jean dodier reka duhere kuri bwana jean serge mandela ndagaruka ndabaha ijambo mu kanya iyo ngingo turayigarukaho bwana jean serge mandela ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya amerika
murakoze cyane murakoze ko mu ijambo uherereye hehe
ndembe rusaka mbaye rusaka nomaze uba nawe muri zambia nawe rusaka ye noko kuba mu nkambi banganye ku ngufu n'amezi agera kuri abiri mwaye ukwezi kumwe uhamagaye ushaka kuduha igitekerezo cyangwa ni ikibazo
ni igitekerezo ni igitekerezo nawe nanjye ngira icyo mvuga kuri bitatu z'abanyarwanda komeza
leta z'abanyarwanda muri zambiya muri zambiya rifitemo utuntu twinshi cyane tw'uduteranzamba ubundi tugera inangaha cyane tugera inangaha abantu bari tugeze n'abanyaka mbere ya za gihumbi bibiri wajyaga wajyaga inama ukumva uvuga igifaransa kwitaga mu kasayi ko ntabwo bari bazi abanyarwanda noneho ibintu byaje ibintu byaje kwigira imbere gatoya ariko mbere nsubiye inyuma nyine aho ngaho muri zambiya iyo wageze kugira ngo ubone akazi uri umunyamahanga agomba kugira weti permiti no kugira ngo ucuruzi w'umunyamahanga ugomba kugira ibyo bita investasi permiti bwa mbere bitaga bitaga self employment permit cyangwa ukayita self employed permit cyangwa se uko bayitaga cyangwa se uko bayitaga icyo gihe nibyo yemereye yatubwiraga mu kanya bikoresha hanyuma cyangwa se ukaba ubonye akazi noneho muri do ni mu mwaka w'ibihumbi icumi nibwo noneho amategeko yabinjira n'asohoka bayavuguruye hanyuma bashyiraho noneho bashyiraho bashyiraho izindi izindi izindi mushya bashyizeho uruhushya rw'umuntu uruhushya bashyizemo uruhushya rwa spouse permit donc uruhushya rw'umuntu rw'umuntu bashakanye rwa rwa rwa self employment permit bagikuraho aho kugira ngo umukore ku giti cye babikora babyita n'ubundi resansi permit donc abantu barwiyezamirimo permit y'abarwiyemezamirimo ubwo bongeye ubwo iyo permit yakomeje kubaho byo kugira ngo n'akazi ugomba kujya permit ok noneho ibibazo na sub permit sub permit ubwo ni kuri banyeshuri noneho turebye umutekano muri zambiya hari itegeko ry'umuryango w'abibumbye bita komvasiyo nayintini sisite wani yo komvasiyo mu mpuzamurimo zambia yakoze zambia yarifashe yo kugira ngo ku byerekeranye n'ubwisanzure bw'impunzi ubwo dushatse kubwicisha kuko ko zambia ko ubaye ubonye ubunzi muri zambia ugomba kuba mu nkambi kugira ngo ube nyuma y'inkambi rero ugomba gusoma izo mutwe nakubwiye nyine icyo ngicyo bita desazi permiti wati permiti sitati permiti na spawuzi permiti sa n'uwihutisha igitekerezo hari abandi bategereje ku murongo
iryo tegeko nyine ry'ibihumbi ryo kujya vuba ry'itegeko rigenga abinjira n'abasohoka ry'ibihumbi bibiri na cumi bongeyemo noneho ko iyo ufatiwe iyo kugira ngo uve mu nkambi ugomba kuba ufite ibyo bita geti pasi ubundi uruhushya rwo gusohoka noneho iyo utarufite ufashe iyo bakubonye ugasanga utarufite cyangwa se rwarangiye bagomba kugera mu rukiko ryo kuvuga ukoze uburisha amategeko ya zambiya kugera mu nkiko rero inkiko yo mu rukiko gatsindwa rero nibwo baguhana ubwo atanga iyo azabo cyangwa akaguha amezi atatu amezi atatu ubwo rero kuvuga ko nishaka gusobanura nyine ngo mwumve ku mategeko ibyo amigaso bakora amategeko aba abashyigikiye hanyuma ibyerekeye rero twe abanyarwanda aho bamaze umaze gutwambura ubuhungiro ubutegetsi bwari buriho bwaravuze ati uko twabisanzwe biteye impungenge ariko nta muntu uzawutaza bivamo baduhaye ibyo bita temporary permanent residence baduhaye byarateganya gutura gutura ku isanzwe gutura bagatura bahoraho byisanzuye by'imyaka itatu ibyo bintu babitangiriye mu nkambi mu mwaka w'ibihumbi cumi n'umunani abo mu mujyi ntibayibaha aho kugira ngo babaye abo mu nkambi babagira abo mu nkambi bashobora gusohoka mu nkambi batangire bashe neza kwitunga kuko hasigaye kibatunze sa n'uwanzura bwana mandela sa n'uwanzura kuko urasa n'uwagiye mu mateka cyane kandi dufite abantu bari ku murongo sa n'uwanzura igitekerezo komeza ibyo mvuga nyine ibyo mvuga nyine ni uko abanyarwanda abanyarwanda tumaze kubona ubwo buryo bwo gukora twahise duhindura twahise duhindura icyo bita landisicape dore kuko zambi igaragara nyine byahindutse noneho bigaragara ko abanyarwanda bafite ubushobozi ubushobozi noneho iyo umunyarwanda umufashe ugasanga adafite adafite afite icyangombwa bamwengaho kugira ngo bagire icyo cyabaha iyo atakibahaye bajya kumuramu rimwe na rimwe hari ubwo bayifata ubwo yabaha bakayarya bakakujyana kugira ngo bakumvishe ntugasanga ibyo bintu birimo ubugome butumvikana ubugome butumvikana nta kuntu afata umunyarwanda ufite ubukingiranwa n'igihugu ukajya kumufunga kandi ubizi neza ko uwo muntu bakingiranwe n'amategeko ntabwo ushatse kwivuga ngo ntabwo ushatse kwitangaho urugero akubye byambayeho kandi bifatwa n'abantu bari bazi ku mazina wowe wowe byari byakubaho bwana mandela hari ubwo inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka zari zagufata
nafashwe maze gufungura inshuro esheshatu inshuro esheshatu guhera muri bihumbi bibiri na gatandatu bwa mbere kugeza imyaka ibiri ishize ubigenza ute ubigenza ute kugira ngo bacike
nuko nuko ariko ariko cyane nibyo wita kwiruka umugabo ukamumara ubwoba muravuga ngo ajya gufunga mubwira ati nabiza nabiza nabiza ubushobozi ubushobozi ujya kumfunga noneho yagiye akabushya ku maza ko ntacyo wamuhaye noneho akakuva akakuva akagufungura akaguhita ku kibazo ko cyo ku cyo ku cyo kumutera ubwoba ngo mukabagufashe ubundi ngo wayishe umutekano wazakugira bafite ubwosho bwo kugira bwo kugira ngo baguhane ariko bakabicara ku maza nyemerera umaze gushirika ubwoba ariko siko benshi babimeze abenshi bata- abenshi bata- abenshi bavuga abenshi abenshi kugira ngo utaba- byaba byiza kuvuga ngo utabatiza cyangwa se utabatesha igihe uyu mwaka amafaranga arayaguha ariko ariko igitangaje ni uko icyo icyo gihe ama- icyo gihe usanga abanyarwanda ahubwo amafaranga y'abanyarwanda bayanga kujya kubafunga kuko bafata amafaranga y'abantu batishoboye nyemerera tujye kwa bwana nyemerera tujye kwa bwana uwimana jean de dieu arategereje igihe kirekire Eh, bwana uwimana jean de dieu ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane wakoze kandi kwihangana wategereje umwanya muremure uherereye hehe wowe
Ah, nk'uko bivuze nitwa uwimana jean de dieu Mm.
mperereye mu rwanda mu karere ka nyagatare intara ni y'uburasirazuba Mm. amakuru Umurenge ni ukiyaho uwa nyagatare Karama. Mm.
karama karama ndahazi naharagiye inka
yego aho ngaho hafi ku mupaka w'u rwanda na uganda Eh, nuko rero uhamagaye ari igitekerezo cyangwa n'ikibazo ushaka kubaza abatumirwa bacu
Ah, mu by'ukuri mfite igitekerezo ariko ndahera ku kibazo yego
mu by'ukuri ibyo bintu byo kuba se impunzi z'abanyarwanda ziri muri zambia zihohoterwa njye ndagira ngo ngire icyo mbaza ndabaza ese kuba bahohoterwa ni ukuvuga yuko nta ambasade y'u rwanda iri aho ngaho muri zambia ku buryo ba- bashyikiriza icyo kibazo bakaba bagikemura vuba ikindi kibazo nifuza kubaza ese nk'abanyarwanda benshi iyo cyane cyane nk'urubyiruko iyo tumaze guca akenge usanga abenshi bihutira ku bihugu byo hanze nk'iyo muri zambia zimbabwe bakambuka hakurya y'imipaka ya afurika muri amerika ariko mu by'ukuri ntabwo tujya tugirirayo amahirwe meza kuko usanga henshi badutoteza ibintu nk'ibyo ngibyo aribyo birimo n'aho ngaho muri zambia nabwira icyo urubyiruko rw'abanyarwanda rwaba rubateze amatwi muri aka kanya kugira ngo nabo bumve ko mu gihugu cyabo cy'u rwanda cyaba kimeze neza ku buryo batagomba kukivamo ngo bajye aho muri zambia cyangwa se no mu bindi bihugu murababwira iki ku buryo bagomba guha mu gihugu cyabo ndetse bakiyubakira n'u rwanda rwabo ikindi kibazo ese ni impunzi z'abanyarwanda gusa zirimo zihohoterwa cyangwa hari n'izindi zo mu bindi bihugu bitandukanye bya afurika nazo zaba zihura n'izo mbogamizi murakoze
Ye, urakoze cyane jean de dieu uwimana ndumva ibibazo byawe harimo bimwe numva nasubiza ariko ntabwo ari njye mutumirwa reka nguhe bwana emile ndamukunda kuko niwe uri muri zambia sinzi niba ibibazo byawe yabikurikiye uko ari bitatu
Eh, nabikurikiye ibibazo Ah, mu by'ukuri ikibazo cya mbere bibazaga ati nta ambasade iri mu rwanda ku buryo yamenya ibibazo abanyarwanda bahura nabyo Ah, ngira ngo wenda ahari ntabwo asobanukiwe ko niba impunzi y'umunyarwanda yarahunze u rwanda ka- kugira ngo uvuge ko ambasade igihugu wahunze se urumva ariko kizajya guharanira umutekano wawe kandi waragihunze ntabwo igihugu wahunze niyo mpamvu niyo hasigaye bibaye ibyangombwa uba utemerewe kujya muri icyo gihugu wahunze kereka iyo uciye mu nzira yo gutaha mu buryo bwemewe n'amategeko naho ubu ngubu uri mu nzu y'umunyarwanda urumva deja iyo ambasade ihagarariye abantu wahunze kandi turimo turagenda tunabona ko rimwe na rimwe nk'uko bikekwa nta bimenyetso kugira ngo bibone bifatika wenda biragoye ariko akenshi no muri ibyo bibazo abantu baba batekereza ko harimo ukuboko kwa leta y'u rwanda ugira ngo ijambo iyo itome ritesha umutwe impunzi zibone nta yandi mahitamo zibone zitaha nta buryo rero ambasade yumva yafasha impunzi y'umunyarwanda kandi iba yarahunze u rwanda ikindi yavuga ati ese mu rwanda ati ko numva ahubwo ariho heza ati twabwira icyo urubyiruko ngo rujye ruguma mu rwanda burya umuntu ni mugari umuntu atekereza ku kiruhuka n'umunyarwanda uvuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bwenge ntabwo nshaka kuvuga kubwira abantu ngo bajye bagenda cyangwa bajye baguma mu gihugu ariko impamvu igihugu kigira za ambasade hakabaho ubucuruzi mpuzamahanga n'ubwo baba bazi ko abantu bazajya bidipurasa bakava mu gihugu bakajya mu gihugu ubucuruzi mpuzamahanga bukorwa kubera ko hari abanyagihugu bavuye mu gihugu runaka bakajya mu kindi ibyo byumva byaba binyuranye n'ingingo y'impunzi ariko ni uko njyewe nabyumvaga ntabwo wabwira abaturage ngo muzagume mu gihugu ntimukagende kubera ko nubwo turimo tuvuga ibyo ngibyo ariko hari n'abashoboye kubona ibyangombwa wenda cyangwa hari n'abagira amahirwe ntabwo nabwira abantu ngo ntibakave mu rwanda cyangwa bajye bava mu rwanda uba ari umwanzuro w'umuntu ku giti cye mu kanya turasubira kwa claude gatebuke ariko ndagira ngo mbanze nsabe richard ndayishimiye ku murongo wa telefone bamuduhere umurongo kuko nawe ategereje umwanya bwana richard ndayishimiye ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane uherereye he richard nanjye naribuze ikintu cyo kunganira urahagana he
byemurire nayirobi muri kenya yego komeza buriya baravuga ati abanyarwanda bari muri zambia badafite umutekano ukwiye mbese ko usanga impunzi ifite amahitamo ugasanga iyobonye igihugu irimo ntafite umutekano arashobora gusaba ubundi buhungiro ariko ubu aho tugeze urashobora gusaba ubundi buhungiro ukarindira ko uzo kwimurwa uve muri icyo gihugu kubera ubona umutekano wawe udakwiye ukabura buriya se hakukwimura muri icyo gihugu ugasanga bakoroheje mu gihugu wavuye mu wahunze rero nasaba nk'uhagarariye impunzi yuko yofasha agashyiraho sekirite ikwiye buriya wasigura gute ko umuntu bamusanga iyo yagiye iyo yahungiye akanyurutse
none rishari reka nkubaze niba ari ikibazo ushobora kunsubiza wowe aho ngaho uri Nairobi muri kenya uri impunzi
byesanze ndi impunzi uvuze rero uti hari ukuntu bagira batya bakagusubiza aho waturutse mwebwe mu burundi ndasa n'utandikiriye gato kubera ko turimo turavuga ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda muri zambia ariko ni muri rusange uburundi n'u rwanda n'ibivandimwe impunzi z'abarundi muri congo n'ahandi hirya no hino zimaze igihe zitahuka ari nyinshi bavuga ko umutekano mu burundi uhari ibyo ushaka kuvuga ko biri muri urwo rwego wavugaga rw'uko abantu basubizwaho ku ngufu
buriya barasubizwa ku ngufu urabye nko muri tanzania
kandi biyemerera ko biyemerera yuko hari umutekano bakavuga bati turagiye rwose ibyo twagiye duhunga byarakemutse turatashya iwacu
kuri iki kibazo twasanze no mu mpunzi hari aho bamanirwa harimo abahunga baje gukora ubutasi
ariko se buriya buriya bwana ndayishimiye buriya wakwikeba n'urwembe kugira ngo werekane yuko uri mu bantu guhungerega ntabwo ari imikino iyo korera iteye nawe ikugeraho komeza komeza igitekerezo cyawe
cy'igitekerezo nari ifite n'icyo buriya iyo impunzi yasabye ubundi buhungiro mwayimura kubera buriya ntiyabibona umutekano uhagije rwose
birumvikana birumvikana kuko iyo umutekano udahari ubwo no kuba impunzi muri icyo gihugu ntacyo biba bikivuze reka tujye kwa bwana claude gatebuke bwana claude richard ndayishimiye ati iyo umuntu abona ko nta mutekano afite asaba ubuhungiro mu kindi gihugu mwe nk'abahirimbanira uburenganzira bwa muntu mufasha iki abantu bahuye n'ibibazo nk'ibi bumva ko mu gihugu bahungiyemo cya kabiri batakibona umutekano bashaka ubuhungiro mu gihugu cya gatatu bagategereza amaso agahera mu kirere
icyo kibazo mbere yuko ngisubiza umbabariye gatoya hari ibibazo umugabo nibagiwe izina rye yabashije abaza ngo ese ngo ambasade ntiyafashe impunzi Jean de Dieu ngo abantu bagiye baguma mu rwanda icyo cyo ambasade gufasha impunzi mu myaka yashize mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ibyo kabwibwi yavuze by'uko bateye impunzi bakabica nabi bakabasenyera amaduka byarabaye noneho nabaha urugero b'umusore witwa niyoneri nishimwe wisunze ambasade agataha mu rwanda ahageze ubuhamya bwe turabufite yavuze ko bamufashe neza cyane ariko bagatangira kumusaba noneho gushinja izindi mpunzi ibyaha yasizeyo abyanze yaburiwe irengero kuva ubu hashize imyaka itanu yaburiwe irengero mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi tariki umunani cyangwa iya cyenda z'uwo mwaka donko hashize imyaka itanu muri make dufite nk'izo ngero z'abantu bisunze ambasade ariko n'ubundi bikarangira nabi kandi burya aho narangiriza kuri icyo kintu ngo kuki abantu bataguma mu rwanda iyo abantu bagihohoterwa baba bagihunga kandi impunzi burya itaha ku bushake no guhunga ni uko umuntu aba yananiwe kuba iwabo burya kuko ntabwo byoroshye nk'uko bivuze iyo umuntu ahunze hari ibindi bibazo bikomeye cyane ahura nabyo izo ndwara izo zakorera ingendo zikomeye n'ibindi n'izindi ntambaro ashobora guhura nazo iyo umuntu rero atari atari yagera igihe cyo gutaha ntabwo ataha kuko aba yumva aho ari n'ubwo hamumereye nabi haruta aho yahunze naho rero ku bantu noneho bageze bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo mu bihugu bahungiyemo bakaba batahafite umutekano ubundi nibyo nkatwe mu guharanira uburenganzira bwa muntu hari uburenganzira bwa muntu harimo n'ubwisanzure iyo umuntu rero atamerewe neza mu gihugu arimo dukora ku buryo babimurira ahandi ubundi nicyo nicyo umuntu asaba keretse izo kondisiyo zihindutse bagahindura ntibakomeze kubirukaho ariko iyo babirukaho bagomba kwimurwa ikibazo rero gikomeye ku mpunzi iyo ari nyinshi cyane nk'iziri muri zambia icyo ni ikibazo nk'uko nabivuze kiri no mu bindi bihugu iyo ari nyinshi cyane ntibiba byoroshye kuri ku kintu cya cya logisitike kandi nanone ni ukongera kwimuka ariko ubundi ni niko bigenda ni ugushaka ahandi aho impunzi zifite umutekano ikibazo rero cy'abanyarwanda noneho cyiyongeraho ni uko impunzi zahunze kera iyi asosesheni korozi nyine bimwe byo guhagarika ubuhunzi ku banyarwanda muri make n'ubwo bwose mu bintu yemeza ari uko abantu bashobora gutuzwa aho ngaho aho bari cyangwa se bakimurwa ni nyinshi cyane icyo ni cyo kibazo gikomeye cyane ariko ubundi iyo byananiranye kandi bigaragara hari ibimenyetso bihagije by'uko icyo gihugu kitabaho umutekano ubundi bagomba kwimurwa kandi ibyo ngibyo ni ibintu ni ibintu dukoraho nyine ku mpunzi zo mu bihugu bitandukanye
reka dusubire ku murongo wa telefone twakire bwana thomas bukeye ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane uherereye he thomas
mbo ndi rirongwe muri malawi makuru cyaho muri malawi
muri malawi ubu ni amahoro akavura gusa ariko mbona kabaye kenshi ntasigatura amahoro ntabwo bamaze iminsi yose twirukankaho ubu tuba turatuje
ni igitekerezo ni ikibazo
mbo njye ni igitekerezo ngenda umurundi ariko nsa nk'uwavukiye mu rwanda ndanahakurira nacyo kuhava ndi umwana muto ariko amateka yo mu rwanda ndayazi hagiye umuntu arinze ava mu rugo agahunga agasiga igihugu cye umuntu kuba iwabo n'iryo teka rya mbere rigize umuntu aba bavukanye b'abanyarwanda zambia na malawi n'ibihugu bituranye kandi ibivukanyi twamana cyane tubonana kenshi yego ubuzima usanga impunzi zibayemo hano muri malawi na zambia ntabwo buba ari ubuzima bushimishije ku buryo umuntu ashobora kuvuga ngo ntashobora kuba yasubira iwabo jewe icyo numva nusaba icyo kwiba ku mpunzi cyo ndumva ko umenya ngo babanza bagasa nk'abagihagarika ahubwo bagashakira umuti ikibazo gituma impunzi z'abanyarwanda zigurirana mu bihugu byinshi cyane cyane nk'ibihugu by'amajyepfo muri afurika kuko barahari benshi ntabwo twabitse inzererezi cyangwa inzangazi bafite ibibazo ahubwo ntibumve ibibazo bafite babakemura ibibazo ariko kubiruka ko nimba abataha bataha ari ikibazo byakemutse icyumviro numva arashaka guterera cyari icyo
urakoze cyane bwana thomas bukeye dusubire kwa emile hari impunzi z'abanyarwanda muri iki gihe nshya zirimo kuva mu rwanda ziza muri zambia
zirahari kuko hari hari nk'amakesi abiri muri bafungiye avuga aha ngaha umwe yari umusore wakorera uriya mukuru niba baracikaga umurashi baza guhera umurashi uretse ko yageze aha ngaha n'ubundi ahamara igihe gitoya bigaragara ko wenda nta umutekano we wari ugera mu bukiranahita fasheri yaramwinjiye muvana hano hari n'undi nzi nawe umaze nk'imyaka ine itanu hano aribwo aba impunzi nshyashya urumva abanyarwanda baracyahunga ntabwo ntabwo ntabwo ibintu bibi abantu baracyahunga na leta iyo ivuga ngo haba hatuwe yari yaragiye mu uganda ni uko hari abanyarwanda bagihunga ntabwo rero ahubwo hari akantu ashaka kongeraho kuri ibyo bintu bavandimwe wo mu rundi hamaze kutubwira uri uri muri marabu yego yego yavuga ati ibi bintu ahubwo abantu bakwiye gushaka igisubizo igisubizo numva kandi numva wenda n'igitekerezo naha leta y'u rwanda leta y'u rwanda yifosinga abantu ibyo kubafatira amazu ibyo kubakurizaho ibyangombwa ubundi birantangaza umuntu wabaye impunzi wumva ubuhunzi iyo ari ujya guteza ibibazo abandi bantu bahunze ariko bwana emile ahangaha aha turimo turavuga aha turimo turavuga ikibazo cya zambiya n'inzego z'ubutegetsi bwa zambiya none urasa n'utunga agatoki leta y'u rwanda urasa n'uyishinja ibintu udafitiye ibimenyetso nta nubwo muri iki kiganiro idahagarariwe ariko ibyo ni ibintu tutavuga kuko nta bimenyetso bigaragara bitwereka bifatika bitwereka yuko ari irimo gukora ibyo bintu
none se nimba asabye ko icyo cyemezo ibyangombwa by'umuntu bikorwa leta y'u rwanda se
ibihe
kugira ngo u rwanda impunzi z'abanyarwanda zamburwe ubuhungiro icyo ni igitekerezo cyatangiwe na leta y'u rwanda ariko cyakorewe isuzumwa hcr irakireba yemeza ko icyatumye abo banyarwanda bo muri urwo rwego bahunga kitagihari ivuga ko bakwiriye gutahuka ntabwo ari ibintu u rwanda rwihereranye n'ibintu byakozwe ku rwego mpuzamahanga ni ibintu byakozwe habona bwana emile
ibyo biraza bikajyana muri bya bintu twavugaga byose bya robingi none ibibazo by'umutekano mu by'ukuri byarakemutse niba ibibazo byarakemutse se impunzi niba tumara muri zambia ko hari ibihumbi bitandatu uganda hari izingana gute burundi hari izingana gute kongo hari izingana gute afurika ifite impunzi zingana zite z'abanyarwanda niba ibyo bibazo bikemuka kuki bidataha turagarukaho impunzi ntabwo yihatira gitaha ahubwo ibibazo bituma ihunga nibyo ukuraho
yego batera abantu ngo nimutahe ariko ibibazo bigihari n'ubu munsi tuvugana abantu bagihunga urumva nta gisubizo nyine kiba kiri kuboneka nyemerera twakira abantu babiri ba nyuma hanyuma tubagarukeho dufata umwanzuro ku murongo wa telefoni dufite deo batumunwa na jamal ngabo reka duhere kuri bwana deo batumunwa ikaza mu kiganiro muri sanga
kaze cyane amahoro amahoro cyane uherereye he dewo
yemerereye neza na neza ni muri zambia mu ntara ya rusaka
ni igitekerezo ni ikibazo nyarutsa
ukuri tugerageje kuraba ukuntu dusanzwe dufashwe muri iki gihugu cya zambia birateye ubwoba birateye agahinda turi munzi muga twashitse genda umurundi mu bisanzwe twarashitse turajya mu nkambi turafite ibyangombwa byo kuba muri iki gihugu cya zambia ariko kubera ko ubuzima bwo mu nkambi n'ubuzima bugoye cyane rero turadushima kuza kurondera ubuzi uronse akazi nyine ukaronka icyo ushobora kwishikanako ugatangura udukorwa tw'iwawe ariko nubwo utangura udukorwa tw'iwawe twama imitima iri hejuru cyane umwanya n'umwanya bagufashe rero ikindi kintu kiza kibabaza twebwe impunzi dusanzwe tuvuga mu gihugu cya zambia ni uko bagufashe baca bakwaka amafaranga menshi cyane no guhomba ukaca uhomba rero ukuri nka mwebwe musanzwe mushikana kure ibitekerezo twashaka muze mushikane ibibazo dusanzwe dufite uku kuntu badufata nabi badufata kanatsinda bakatwaka n'amafaranga menshi bihere burema muba mukoze cyane urakoze cyane bwana deo batumunwa
ijwi ry'amerika ku bufatanye na furashi tivi yo mu rwanda izajya ibagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru ya saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabarangitse
tujye kwa jamal ngabo naam ikaze mu kiganiro muri sanga yego murakoze cyane e, uherereye he wowe ngabo Eh, biri mu ntara ya kigoma mu- ku- mu yuyarani ya kibondo ah, mu nduta mu nkambi y'impunzi e, wowe rero ni igitekerezo ni ikibazo
Eh, hanini ni- ni igitekerezo kubera tugiye turaraba ubuzima bw'impunzi ukungene bumeze turabona yuko hari mu mu nkambi ya Goma atari byiza cyane umuntu tubivuga ko ari byiza Eh, nk'igitekerezo nka mwebwe kubera muba muri ngaho mushobora kubamwo mwo- mwumvikana kure bikumvikana hanyuma bakaraba uko ibintu byogenda
e, urakoze cyane e, komeza
guha nk'igitekerezo ni eh, sinoza kure y'ibyo dewo yoba yariko aravuga eh, numvise ahubwo nawe nyene umengo twari dufise igitekerezo kimwe n'igisabo kimwe n'ukuntu impunzi iyo ifashwe u- mu- muri izi nkambi tuba dusanzwe turimwo eh, tuba tubayemwo ku buryo yaho usohotse inkambi bakagufata biba ibindi wagumayo waguma mu nkambi naho ugasanga ubuzima ntibworoshe murabizi namwe ibyo impunzi nyene ziba zimeze bagakunza gu- gusohoka bagu- basohoka bagufasha ukaja mu gasho ugafungwa ugakubagurwa Eh, nta bamwe zo muba muri ngaho muba mushobora gushikana amajwi kure murakwiye kura- kuza muraraba kuza turabe ko ibintu vyogabanuka mu nkambi z'ico nico gitekerezo no munsi nabifite urakoze cyane bwana jamal ngabo tugana ku musozo bwana claude gatebuke jamal ngabo ati nka mwebwe muri aho amajwi muyashikane kure
twabyumvise kandi twabyakiriye Mm.
Um, ni ni byiza ko n'abantu bari muri izo izo nkambi bivugira nk'uku nguku bakavugira ku mugaragaro nk'aha ngaha kuri voice of america ni ibintu bifasha ku- kuko uh, biragaragara ko ibyo tuba duharanira atari ibihimbano izo kondisiyo z'impunzi uh, kugira ngo zikosorwe Uh, gusa wenda ndakeka tugeze aho gusoza nagira ngo uh, nongereho akantu burya iyo baravuga mu kinyarwanda ngo ntawe uyoberwa umwibye ayoberwa aho amuhishe nubwo turi kwigengesera tuvuga ko wenda ari leta ya zambia gusa iri kubikora ah, ariko buriya harimo n'akaboko yewe nk'uko na- na- na- navuga ko iyo usesenguye ubona ko harimo akaboko ka leta y'u rwanda kuko impamvu mbivuga gutyo ibihugu byinshi bifite impunzi muri zambia Nabi- nabikwemereye nabikwemereye ariko navuze ko ari igitekerezo cyawe bwite atari igitekerezo ijwi ry'amerika ihagazeho ishobora kwemeza yego eh, ndumva ari aho ngaho ah, na- narangiriza ubundi tuzakomeza duharanire uburenganzira bw'izo mpunzi ariko tunaharanira ko nyine ibituma impunzi zibaho bivaho Ah, nu- abantu baracyahunga hari impamvu bahunga umutekano mukeya ihohoterwa akarengane ibyo byose tuzaharanira kandi tuzanabigeraho ko ah, izo kondisiyo zizahinduka abantu bagataha ku bushake bakareka no guhunga reka tujye kwa bwana emile ndamukunda turimo turagana ku musozo icyo wavuga kuri icyo kibazo twavugaga aho ngaho mu- tugana ku musozo nyine mu magambo magufi
mu kugana ku musozo burya ntabwo twanura gusa tukananashimire n'ubwo ibibazo bihari ariko burya umuntu wakwakiriye ukagucumbikira imyaka hari abamaze imyaka igera muri makumyabiri na icyo nacyo burya umuntu yagishimira leta ya zambia kuba yarafashe abanyarwanda ikabatura ikabayereka ahantu ho kuba muri icyo gihe ikabafasha ku- hari ubufasha bwinshi cyane zambia yahaye abanyarwanda abize abagize gute icyo kintu burya usoje udashimiye leta ya zambia nabwo haba harimo ikibazo mu gusoza rero ndasaba ibintu inzego eshatu dushigaje dushigaje amasegonda icumi gusa reka eh, reka reka ngushimire cyane ko wa- witabiriye iki kiganiro nshimira na bwana claude gatebuke nshimira namwe mwese inshuti z'ikiganiro muri sanga by'umwihariko n'inshuti z'ijwi ry'amerika muri rusange ikiganiro muri sanga ni ahejo amahoro n'amahirwe kuri mwese
icyitegererezo ijwi rya amerika radiyo yanjye ni radiyo yawe karaga urushinge ku makuru nyakuri Yeah, yeah. ijwi rya amerika ijwi rya amerika